dufashe meko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na gatatu n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu mu icungararo ya karongi muri uganda twumvikanira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ku isi hose harimwo n'igoma ni kuri wezitata akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu ikaze muri muri isanga y'uno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na diana nini nahazwe ndayiremeshereje muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abarwanyi ba M23 n'impande zirimwo amashirahamwe yigenga bemeza ko aribo bagenzura igisagara ca Goma cose muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ikibuga c'indege co muri ico gisagara mu gihe hari abariko bahungira mu Rwanda barimo ingabo za Kongo n'abanyagihugu hari abandi banyagihugu bari barahungiye muri Rwanda batanguye guhunguka basubira iwabo bavuga yuko icizere c'uko amahoro agiye gutaha iwabo ari cinshi hagati aho i Nairobi muri Kenya hari inama ya EAC iza kuhabera ku kibazo c'umutekano wa Kongo Kongo ntibiramenyekana ariko ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi bitana ba mwana ku kibazo ca Kongo baza kwitabira ino nama ikigiye gukurikira kuri Kongo ni cahe turabigaruka ko muri muri isanga y'ino munsi natumiyemwo Alex Mvuka afise urupapuro rw'ikirenga PhD mu vya politike n'imigenderanire y'ibihugu Alex akurikiranira na hagufi ivya Kongo akaba amaze kwandika ko ibitandukanye kuri kino kibazo Alex ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kudu kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga ku vy'umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo.
murakoze murakoze cyane diane kutwakira ah, kuri kino kiganiro murakoze Ego. Iyo tuvuga umutekano wa Republika ya Demokarasi ya Kongo umurwi urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu M23 uza imbere mu ivugwa n'ahatari uwo murwi wonyene ah, witwaje ibigwanisho uri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uwo murwi wobanza ukawutubwira ukatubwira amateka yawo wavutse ryari uvuka kubera iki
Ah, murakoze diane ah, umugwi abiventuwa ugize iminsi ah, wavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ah, ariko uva mu masezerano ah, ni nayo mpamvu wiswe emuventuwa bisobanura ni ni mars 23 ah, ni igihe bakoze amasezerano ah, yavaga mu wundi mugwi witwaga sendepe Ah, nawo warwanyaga leta muri kariya karere ah, ka Nord Kivu ah, na Sud Kivu Ah, uwo mugwi urangira ah, habaye imishikirano ah, havamo muri iyo mishikirano hari ibyo bemezanyije ah, byatuma uwo uwo murgu- umugwi wa sendete uvaho Ah, ayo masezerano rero niyo batashyize mu bikorwa Ah, ico gihe ah, muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cyenda ah, ubwo noneho ah, nyuma ah, uyu mugwi wat- wa- waratangiye uza gukomeza kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ah, ari naco gihe ah, hari habaye ikibazo nk'iki ngiki gihari none bari bafite controle itangana n'iyo bafite no munsi wa none Ah, ariko bari bafite controle nini muri Nord Kivu Ah, nabwo bafashe umu- umujyi wa goma Ah, nyuma habaye ah, presiyo y'amahanga abasaba kuvamo Eh, n'icyo gihe haje ah, mm, intervention si ko yabita twayita mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi Ah, haje intervention ya- y'abantu ba bise ngo ni brigade intervention ah, Abaje ya- ya kubafasha.
Nations Unies yego eh, ubufasha Mhm.
wari urimo abasirikare b'abatanzaniya n'abo muri eh, afurika y'epfo ubwo bagiye muri mu- basanga um, abasirikari ba monisco cyangwa ba ba, um, ba nations unies ah, ubwo bagwanya m23 ah, baje kwikuraho kubera izo mbaraga bashizemo ariko harimo n'izo presiyo z'amahanga Mhm. ariko Nyuma none yaho- yego mhm.
Komeza.
yego bandanya muti nyuma yaho
nyuma yaho ah, uyu- ubwo babasezeranyije yuko bagiye kubi- kubigira icyo kibazo Ah, ibihugu by'amahanga byo mu karere byabasabye kuva muri goma ah, ba- ba- bajya mu buganda mu buganda babashyira muri kantonema mu nkambi Ah, baba- baba- bababwira ko bazakomeza kubu- kuvugana na leta ya kongo kugira ngo isobanure ikibazo cyabo Ah, ibyo ntibyashobotse habaye za negosiyasiyo nyinshi hagati ya ya- y'umuyobozi joseph kabila ah, na perezida w'ubuganda Ah, ariko ntabwo byashobotse Ah, bakomeje baba baba barerega niko babyita kubabesha ko baza- bazasobanura ikibazo cyabo Ah, bisa n'ibi- bira- bisa n'ibi- babahe- barahevya Ah, nyuma M23 yashatse gutangira kugira ngo yongere gutangira rebeliyo Ah, icyo gihe ubuganda bubasaba gusubira inyuma Ah, basubira inyuma kugira ngo ah, barebe ko bakongera guta- kuba- kubabwirira leta ya kongo yumve ikibazo cyabo Ah, nyuma binaniranye babonye ko leta ya kongo ntacyo irimo kubasubiza ubwo barongeye basubira ahantu bita sarambwe ni nayo mpamvu biyita ko ari intare za sarambwe Eh, ni hagati ya sabyinyo na muhabura ah, muri Nord Kivu ah, mu mashamba bahageze imyaka itanu muri ayo mashamba Mhm.
ubwo baje kongera gutangira ejo bundi ah, muri mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'imwe nibwo resurgence yabo yatangiye ah, kugeza uno munsi rero bafashe goma murakoze nuko rero eh, gufata goma bisiguye iki muri ino ntambara ya m mirongo ibiri na gatatu na frdc ah, ni kubera iki goma ariyo yavuzwe cyane hari utundi duce duto duto twagiye turavugwa muga kubera iki goma ariyo itumye bivugwa rwose bisiguye iki
goma isiguye ibintu byinshi cyane Ah, ah, bamwe mu bagwanyi ba M23 ni abantu ba- bakomoka muri Nord Kivu Ah, b'abahutu n'abatutsi bakomoka muri Nord Kivu abandi na- ni abandi banyekongo mu yandi mu tundi turere ariko ah, abenshi bava muri kariya karere so uh, goma ni umu- ni- niyo kapitale yabo Ah, kuba bahafashe ni ibintu symbolique Ah, ni ibintu ni ikintu kinini kuri bo Ah, ikindi cya kabiri ah, hari hari i- force eh, hari ubufasha bwinshi bwaje buva mu buryo bwose ah, ah, ubufasha buva mu burundi ubufasha buva muri sadeke ah, ubufasha buva mu- mu mu ndi- mu yindi migwi myinshi cyane irenga magana abiri ah, ubufasha buva muri eh, nations unies ah, n'ubufasha buva mu yundi mugwi ah, wa- w'abanyarwanda bita fdlr Ah, hari abantu benshi cyane hari imbaraga nyinshi cyane nkatwe nk'aba- b'abashakashatsi mm, tubifata ko hari ahantu hari militarize kimwe n'uko wavuga ukraine kimwe n'uko wavuga ah, hagati ya ya korea du sud na korea du nord ni ahantu hari militarize cyane hari imbaraga nyinshi cyane kongo yashyizemo imbaraga za- z'igisirikari ah, zirimo ubuhanga bwinshi cyane kuba bahafashe ni ikintu kinini ah, gisobanura yuko bashobora kuba ba- banesheje igisirikare cya kongo mu buryo bunini cyane kuko hari abasirikare bagera ibihumbi mirongo itatu ah, eh, uretse izo mbaraga izo force zindi ziva mu ha- mu- mu bindi bihugu murakoze cyane alex tuje ku mirongo ya telefone gato twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bafite ibibazo ndahera kuri olivier olivier ikaze eh, ku ijwi rya amerika no muri murisanga
yego yego nitwa olivier ndagano ndi muri congo Mhm.
hano muri sud kivu Mhm. icuka kiri ngaho ni Kureba- kureba intambara uko igeze Eh, byifashe Urabona gute nga yuko twebwe bifashe nabi hano hano i bukavu tumeze neza Mm, kandi tumeze neza gakeya mm, none se ko njyewe ni ukubaza abayobozi bari muri interinasiyonali kubera iki batafata umwanzuro ufatika kandi abanyarwanda barimo gufirira hano muri congo muri noru kivu na muri hano sidi kivu kubera dufite baserikari bafashe umupaka wa rusizi bagafata na uriya wa gisenyi kandi abantu barimo kuvuga ngo barimo gufatira aba a- abanyerikongo ba- bari mu- mu rwanda kandi turimo kubona hari baserikari bahita bazarendo barimo gukubita mu gisenyi na hano rusizi na kugeza za kamanyora bafashe imipaka ryose barimo gukata umuriro kandi nta muntu n'umwe arimo ku- kugenzura cya kibazo mwebwe se kandi mu bunyamakuru kubera iki se mutatuburira ngo international sibazi igadufatira umwanzuro Uh, twebwe abamenyeshamakuru icyo dukora ni ugutangaza amakuru ariko reka mbaze um, umutumire wacu nimba by'ukuri hari icyo amakungu ashobora gukora ni bitandukanye kuri repubulika ya demokarasi ya kongo alex aho bigeze eh, ikigiye gukurikira ni icaheha mu ruhara rw'amakungu n'urwaye
okay murakoze eh, na n'uwo wabaje ikibazo arakoze cyane Um, ikibazo cy'amaku- ikibazo cy'uruhare rw'amakungu um, tubibutse ko ah, muri congo hari eh, nations unies hari abantu ba nations unies ah, bagizeyo imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu ah, mirongo ibiri Ah, abo basirikari ba- na- ni- niyo intervention nini mu isi Ah, banariyongeyeho bayongeyeho icyo bita ngo article 7 ya, ya nations unies Ah, ni ubufasha bunini cyane bukomeye Ah, kandi ah, kuva bahageze ah, baragerageje ariko ntibyatumye hatavuka indi migwi myinshi cyane Eh, iki kibazo cya M23 ni kimwe mu bibazo bihari Ah, rero ikibazo cya Congo amahanga ashobora kugira icyo abikoraho Ah, nk'uko babikoze bohereza izo force ariko ikibazo cya Congo kiva mu buyobozi ah, muri guverinance ya Congo yonyine kuba ifite igisirikare gikomeye kuba ifite imbaraga zo gufasha abantu ah, bafite umutekano muke n'izo mpunzi aribo bita ba idp ah, naho amahanga yakoze eh, ikintu cyo kwamagana M23 muri- mu mu bihumbi bibiri na cumi n'ita- na gatatu Ah, M23 irahava imyaka icumi ira- ira- ira- iraheze ariko nta ki- nta kintu cyahindutse muri iyo myaka cumi ubundi kongo yari kwitegura ikavuga ati reka dukureho iyi migwi yose tuyikureho kandi iyi migwi eh, niyo i- usanga ari nayo mpamvu M23 yongera kugaruka M23 ivuga yuko imigwi myinshi iri hariya na politike iri Kinshasa niyo ituma bica abantu babaziza icyo bari cyo ko ari abatutsi ko ari abarwandofone ko bavuga ikinyarwanda Eh, ibyo rero eh, amahanga ari ikibazo kiva muri congo ay- yazakomeza i- ikore izo presiyo yazakomeza yamagane ariko ikibazo kiri muri congo ni abanyekongo bagomba kugisobanura eh, kigomba kuva mu mu biganiro bika- bakaganira na M23 bakaganira n'iyo migwi yose n'iyo migwi yose bagashakisha ukuntu yavaho hama kugira ngo ikibazo cy'igihugu- mwatubwiye muti si ubwa mbere ah, si ubwa mbere m mirongo na gatatu m ifashe mu ji- gisagara ca goma byarigeze kuba ah, mu mpera za bibiri na cumi na kabiri ariko amakungu ah, batera igitutu baravayo ugereranije igihe biba muri bibiri na cumi na kabiri n'ubu ubu na bimeze gute ibyari bifise inguvu n'ivyahe n'ubu ni kera tugereranize bibiri na cumi na kabiri n'ubu hama ico gitutu cakoze ubu kirashoboka ko cokora
Um, bi- bi- biratandukanye cyane Eh, icyo bita kontekste y'icyo gihe eh, murambabarira ndimo ndabura amagambo nakoresha y'ikinyarwanda cyangwa uko vyari ikirundi vyifashe ego
kontekisi ziratandukanye pepepe icyo gihe ah, icyo gihe hari ubutegetsi buri kinshasa bukomeye ah, bufitanye imibano myiza n'ibindi bihugu Ah, icyo gihe ah, hari hariho eh, presiyo y'ubufaransa ubufaransa bwari bufitanye- bufitanye umubano mwiza na tanzania Ah, bufitanye ikibazo ah, n'u rwanda Ah, kandi murabizi ko ubufaransa buri muri conseil de sécurité nibwo bwagize icyo kintu iyo presiyo ah, kubera ibyo bibazo bya- mu karere byari bihari Ah, hari hariho umubano mubi n'u rwanda na tanzania ah, hakaba umubano mubi n'u rwanda na- n'ubufaransa noneho hakaba n'ubutegetsi buri kinshasa ah, bu- butarimo kwica ntabwo bwarimo kwica ah, ah, ah, abantu kimwe n'ibingibi bihari uno munsi wa none bya- bya- ama message de n yagiye yimitipliya cyane ubu rero iki- ikintu cyahindutse ah, ubu ah, habaye ubutegetsi buri muri congo bu- buri feble bu- budakomeye ah, bu- bavuga ko amayelekisiyo yabaye atari atari meza ah, ibyo ngibyo amahanga yarabibonye bavu- babonye ko hariho ibintu by'ubwicanyi hariho feblesse ya autorite de l'etat mbese kugira ngo ubutegetsi bugaragare ahantu hose eh, buba bwaporoteje abaturage ibyo barabibona ba- barabona ko babashyizeho o, i- i- presiyo yo kugira ngo bakore ibi- bakore ibiganiro bibaranga Ah, barabona ko hari n'ibindi bibazo byagiye biba by'akarere by'amaintere y'akarere birukanye abantu ba yase Eh, abo abo- abo bari baje gufasha kongo barabirukana bazana abantu ba sadeke otomatikima icyo bisobanura yuko ibihugu by'akarere bitamushyigikira niba ibihugu by'akarere bitamushyigikira biragoye rero n'ibindi bihugu by'abanyafurika kugira ngo bibe byamushyigikira biba bigoye rero kugira ngo n'amahanga yakoze presiyo y'icyo gihe ariko ash- ashobora kuba nk'uburundi yabikora.
uburundi n'uburundi bwarungitseyo ah, bwarungitseyo abasirikare nabwo tubushire mu mu budashigikiye kongo canke ni U- mm.
oya ubu- uburundi ni nicyo gihugu cyonyine gisigaye congo kubera cyari gifite interest zibiri Ah, hari ibyo bari contract bari bagiranye bijyanye n'amabuye y'agaciro Ah, ah, ubutegetsi bw'uburundi buri mu kintu cyo kumva yuko ikibazo muri bi- bi- kiri mu karere ari icy'amoko mbese intambara iri hariya mu- mu- muri esi ya congo odepar ni intambara y'amoko intambara y'amoko bumva ko ari intambara ya gihutu na gitutsi nubwo hariya muri ise hata- hatari abantu bameze kimwe n'abantu mu burundi mu rwanda ariko perezida wo mu wo mu burundi ni uko ayifata ah, afata ko ari intambara y'abatutsi n'abahutu Yara- Ah, aha- hari aho Burundi yigeze niho- kubivuga yarigeze kuvyivugira ubwiwe
Eh, urabyo ariko yabyivugiye wenyine rero barabibyamuye iyo bigeze mu karere muri rejo babyita ko ari ibintu ngo by'ababantu ngo n'aba- ngo n'abantu ngo n'abantu bo- ngo bahima ngo cyangwa se ngo batutsi ngo baba muri assemblage y'ikindi kintu bita ngo les amites ibyo ni ibintu bya- by'abakoloni bagiye bazana byo byo gukeya am- inzangano gukeya division ubwo rero Tshisekedi yagiye gushaka uriya mugabo wo mu Burundi umuyobozi wo mu Burundi ndayishimiye kugira ngo yumve ko ari alliance y'aba- y'ababantu eh, kugira ngo barwanye abatutsi Reka Ubwo rero tuje bafata yuko ku yindi.
abatutsi ari u- ari u Rwanda bafata ko abatutsi ari abangaba ba M23 bafata ko abatutsi ari abo muri Uganda bafata ko abatutsi ari abo muri Kenya Tuje tuje ku miro- kumira niyo mpamvu uburundi bwari buri hariya Eh, iyindi ya gatatu barabona ko ah, wenda M23 ifashe muri Sud Kivu igafata ahantu hose babo- baba bafite eh, ikibazo cy'umutekano nabo Ah, icyo nicyo kintu cu- kigaragara naho ibindi bindi bibiri bigaragara nta mpamvu n'imwe yatumye bajya muri iriya ntambara bicisha abasirikari benshi ah, b'abarundi reka tuje ku mirongo yindi ya telefone twakire stone stone ikaze ku ijuru rya amerika no muri murisanga
murakoze cyane uhereye gasitone
south africa mucaye gisagara
johannesburg
sabwe
johannesburg jonesbo ego akabazo kawe canke intererano
Ah, akabazo kanjye nashaka kubera uwo muhinga mu byo numvishije avuze asa n'usobanukiwe politike yo mu karere Mhm.
Uh, ko bwiwe uh, ni ikihe kintu yumva yohanura perezida Tshisekedi Uh, n'inama yumva yogira uh, abo bariko bara- barashwana abo ba M23 Mhm.
kubwiyo ntawe ni ikihe cyiyumviro yumva yovuga ati rero Tshisekedi kora ibi bamwe mukora ibi kugira uh, amahoro aga- agaruke paske kuko niba bihereye muri Congo ibyo yumva ibikorwa byo mu Rwanda byatanguwe no mu Burundi bizoza byari ibyo mu Buganda na Tanzania no muri Kenya usange uh, u- uva bitanguye buke buke buke buke Mm, ntibifise insiguro cyangwa ntibifise isoyicyo y'ukuntu byogenda urakoze stone ngaho muri afurika y'epfo ego alex ati tuhanura impande zitandukanye nicaye
Eh, urakoze tone um, ikintu cya mbere gitangira ni ikintu cy'uko bavanaho i- ibintu bigize iminsi ah, byo bya message de n message de n ni ibintu bye- ni inzangano eh, nibyo bakoresha muri politike Eh, muri kongo haba eh, eh, sisiteme eh, ya- y'aba abayobozi b'igihugu ah, ari ari- ari bo ba- ba- ba- ba- bageneratinga intambara ya vi- intambara y'amoko ibyo bintu babikoresha kugira ngo babe ba- bajya ku butegetsi ah, muri kongo kugira ngo uri ko uri- ugaragaze a- ko- i- ivyo ivyo ni vyabaye ku- kuri bose canke hariho uwabikoresheje tu- wundi Um- umwe gusa ni bose canke
Eh, navuga ko muri ino myaka mm, makumyabiri ishize cyangwa makumyabiri n'itanu hari abaperezida babiri babikoresheje cyane Ah, mubutu nawe yabikoresheje agiye kuvaho icyo gihe yabonaga ko abazungu batakimushaka aravuga atoke eh, ndashaka gushakisha sempati y'abazungu nko- eh, nkore eh, crise humanitaire nirukana abatutsi aba muri kongo arabirukana koko yarabirukanye ah, arabica yica abantu benshi muri Nord Kivu yica abantu muri Sud Kivu Ah, um- undi waje kubikora ah, ni Laurent Kabila bamugize hero n'ubu ngubu yabaye hero kubera ko yishe abatutsi benshi i Kinshasa i Bumbashi i Kalemi ahantu hose kandi yagiye akoresha slogan za zindi zo muri jenoside yo mu Rwanda zivuga ngo abatutsi ni ni inzoka eh, ni Ah, vermine.
eh, kugira ngo Ah, twirinde ko tuza kuvuga uruhande rudashobora kwisobanura reka tugarukire ku gusesangura gusa twibanda ku Okay.
biriko biraba eh, uzoba udufashije kuko twava tuja muri vyinshi uruhande ruriya rudashobora kuza kwisigurako ico hanurwa rero mu mpande zose ni icahe atawe tuvuga ngo uriya yagize ibi canke biriya dufatiye ku biriko biraba
ok murakoze cyane Um, ikintu cya mbere cyakorwa ni ukuvanaho iyo politike i- i- ishingiye ku moko politike ishingiye ku icyo bita ngo ni politike d'identité Ah, muri congo niyo poli- izo politike za identité ah, harimo ikintu kivuga ngo ugomba kuba ah, autochtone cyangwa se ntube autochtone bakumva ko hari bamwe bitwara abatoktone abandi batari botoktone izo politike zigomba kurandura ku- kuvaho ni politike zasizwe n'abakoloni zisi- zi- zifata abantu bamwe zikavuga ngo abangaba bavuye ahantu abandi bavuye ahandi izo nizo zagiye zi- zitera ziriya ntambara mubona muri este zifite groupe zarme zigera magana abiri Eh, iyo politike ira ihoraho ikinshasa ni nayo ikoreshwa Ah, ubwo noneho tugiye kuva mu bintu byo kuvuga abantu n'abayobozi ariko icyo ni ikintu cya mbere bagomba kigomba kuvaho ikindi kugira ngo bakureho cycle ya violence ni uku- ni uku- ni ukurangiza biriya bibazo by'amagurupe arme ahari kandi nayo a- aka- akoreshwa n'icyo kintu cya ideoloji ya- y'inzangano z'amoko Ah, ikindi ni ni icyo kintu cya politiki cya ekonomi politiki mbese intambara muri kongo i- i- ira- i- i- i- iro- igiramo amafaranga menshi cyane amafaranga menshi intambara buriya abantu bagiye ubona umusirikari ugiye kurwana muri este a- akora feti wiwe ko agiye gukora kugwa mu ntambara kubera yuko harimo eh, uruswa harimo eh, amafaranga menshi cyane ajyayo ubwo noneho abantu bakabikiriramo na leta ikabikiriramo uwo muco ugomba kuvaho ikindi kintu rero ni icyo twavuze cyo kuganira n'ibihugu no kuganira n'iriya mitwe eh, iyi ngiyi ngiyi ya mventura bakaganira baki- bakababaza icyo bashaka baravuga ko bashaka im- ko impunzi zabo zataha baravuga yuko ba guverinansi igomba kuba nziza baravuga yuko hagomba kuba eh, politike ya koheziyo na inite eh, no kubana neza n'abandi bantu icya nyuma ni uku- na- na- ni ibihugu by'ibituranyi ibihugu by'ibituranyi bihora mu bibazo ah, bya kongo na kongo ihora mu bibazo by'ibihugu by'ibituranyi imitekano y'ibyo bihugu iradepanda na kongo kongo ni nini cyane ni igihugu kingana na erope ya west ya, ya, ya okisidantale yose kubera yuko ari igihugu kitayobowe neza kirimo amashamba menshi hari inyeshyamba nyinshi cyane imigwi y'u Burundi iri iri muri mu- muri este hari imigwi imigwi y'aba- y'aba- y'abanyarwanda iri hariya muri este hari imigwi y'u- y'u- mu Buganda iri hariya muri este izo zose nta kuntu amahoro yaboneka hariya Kongo itavuganye n'ibyo bihugu ngo imenye iyo migwi yose uko bagomba kuyikuraho Urakoze cyane, eh.
Ah, noneho hakaboneka amahoro Urakoze Ariko cyane.
ntabwo bagomba gutekere- gutegereza ngo nasiyo zini izaze kubakorera kubakorera amahoro cyangwa se amahanga aza kubakorera amahoro ni ibihugu byo mu karere na kongo yonyine bwa mbere niyo igomba gufata gufata le devant Mhm. twakire na elikama eliaka eliakima eliakima ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze uherereye ga eliakima
mombasa sabwe
mombasa Mu- nairobi mombasa muri kenya mhm. akabazo kawe canke intererano
Eh, bo akabazo kanje Mm.
agomba kubaza uwo uwo muhinga mu bya politike kuko namwumvise ko ari umuhinga mu bya politike nk'uko mwabivuze Mm.
abo bahinga nyine mu bya politike nibo babona kure Mm.
abo barakwiye kuja hamwe bagahanura igihugu ibihugu bya afurika ni iby'iwabo Mm.
si kuvuga ngo ni uburundi cyangwa ni kongo dufite ibihugu byinshi bya afurika biri mu ntambara atari n'iy'amoko ifatiye ku bintu by'ubutunzi no kwigungira ko hanini ikibazo gihanze afurika si icyo amoko ikibazo cyo kwigungira ko rero abo nyine abo bahinga nibo bakeneye kugira ngo bagire iyi bya politiki ukuntu afurika yotekana kuko turafite ibihugu byinshi muri afurika bidatekanye kabisa Mm.
bidasiguye ngo ni amoko amoko benshi barayitwaza ariko tugiye kuraba muri rusange hariho ibindi bintu atari amoko
Mm.
Eh, icyo nicyo twasaba yuko na cyane cyane abo bahinga nyine mu bya politiki bokwigara bakanonosora Mhm.
ariko batabanje kuvuga ngo ni amoko amoko si ikirenga kabisa Mhm.
Nitwo- nitwo- nicyo nicyo kibazo twoshyira imbere ngo ni amoko hari ikindi kintu urakoze ubwira umunsi mwiza eliyakimu
yego twese turakira na muhamedi ku yundi murongo wa telefone muhamedi ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
yego ego akabazo kawe naho uherereye
akabazo Mm.
ubona afite ikembona iyo ntambaro iri muri kongo umengo ishingiye ku moko kuko umuntu ajya arareba nk'ibintu biba bica ku nguru- ku rubuga ngurukanabumenyi Mm.
ndebye nk'ujya nimba nyine by'ukuri nk'ujya mu generali wo mu uganda yavuze bijya Mm.
biraboneka neza yuko ari amoko arimo ikindi nkaca ntekereza nkavuga ati Mhm.
none ko kongo ifite igisirikare gikomeye gute hakaba harimo n'abandi bayifasha bavuye mu bihugu bigera nko mu icumi Mm.
bishobora kunanirwa gutsimbura umugwi nka mvenituru Mm.
bigaragaza ko iyo leta idashoboye atakimariye abanyagihugu Mm.
mu by'ukuri rero arakwiye kureba aho imbaraga nkeya ziri ziwe akazi akatangaza ubundi abona cyangwa bitagize akakomeza akwegera abanyagihugu bijya akemera akicarana nabo bakaganira bagasaba bagasaranganya ubutegetsi rega bujya muri iki gihe biba bishaka yo mwajyana uyundi akajya rero niko niho mbona ngeza nisaba icyiyumviro mbona notereye urakoze ugire eh, umunsi mwiza
nama Ego, um, Alex uyu munyagihugu avuga ngo eh, ni gute ingabo za Kongo zishobora kuneshwa zingana kuriya twabonye n'amafoto atandukanye hariho abacangero bi- ba- bishikanye baja mu gihugu c'u Rwanda bose bakinjiwe bagize iki kuba hariho abacangero bavuye muri Kongo kuba hariho abasirikare ba Kongo bariko baja mu Rwanda bahunga ah, bisigura ngo turemeye M23 idusumba u- inguvu canke bisigura ko babonye ko iyo ntambara atanico imaze kuri bo n'icahe gisi- bisigura
Um, i- kubisubita ni uku- ba- batsinzwe ntabwo ah, babivuyemo badashaka Ah, bisobanura ko M23 yabatsinze Ah, u- umuntu wabajije yabajije neza cyane hariya hari imbaraga nyinshi cyane imbaraga ah, bashyizemo amafaranga menshi bashyizemo ibikoresho byinshi cyane bya- bya logistique kandi bigezweho bya tekinoloji igezweho hari harimo bariya ba- ba ba mercenaire muvuga hari harimo twabivuze n'imbaraga ziva mu- mu mu bindi bihugu bya sadeke na monisco ifite manda yo kurwana hari hariho igurupe eh, zirenga magana abiri za- ibyo bise ngo ni abawazalendo Eh, ni amagurupe y'amagurupe arme eh, bemera ko bo ari ari atari imigwi ariko ugasanga M21 niyo bise imugwi Eh, ayo mag- magurupe yaragiye ajoininga igisirikari nabo bashyizemo imbaraga barajoininga igisirikari cyane baragitrenga bari bafite amayinite speciale akomeye yabaye eh, forme na- n'ibihugu bikomeye b'inzobere bifite experience mu gisirikari ariko ikibazo cyabaye rero aricyo nasubiza uwo muntu wabajije ikibazo cyabaye cya- ikintu cya mbere ni- ni ni- ni ubutegetsi budakomeye hari ikibazo cyo koroganiza izi mbaraga izi force zose izi force zose nta kuntu force ziri hariya zari muri nokivu zigera ku bihumbi mirongo itatu zirimo n'abangaba bose bandi ni gute n'abarundi bari bahari twabibagiwe imbaraga z'abarundi zari zihari abasirikare barenga ibihumbi icumi murumva ko hari abantu benshi cyane barimo kurwanya emventura mbese ni n'amahanga yose yarwanyaga emventura kuba rero batsinzwe ni ikibazo cya mbere ni uko abasirikare ntabwo bahabwaga ibikoresho uko byaguzwe ugasanga bije igiye mu kurwana wenda ni nka itarenze kenzi pusa noneho ugasanga abasirikari ntibari oruganize ntibafite komandema imwe bashyizemo abasirikari batari abasirikari abo bazarendo ni abasivire bafite intwaro ariko babashyize mu bintu byo kurwana bafite abameseneri bavuga ururimi rwabo bafite abarundi bafite komandema yabo bafite abantu bose amahanga yose avuga ururimi rwabo mbese hari nka turu de babel hano emuventura rero irahazi hari ahantu irahazi kubarusha ni iwabo abenshi ni iwabo baraharwaniye mbere ubwo rero nicyo kibazo cyabaye ni ikibazo cya oruganizasiyo cya komandema ni ikibazo cya feburesi ni ikibazo cya resuruse babashizemo ni nacyo kizatuma bakomeza wenda kugira ikibazo hama muri ko muravuga kare mu byo mwishura ikibazo cyo barabagira ati gikwiye gukorwa n'ico muhanura mwavuze muti harakwiye no kuganira hagakorwa ibiganiro President Felix Tshisekedi wa Kongo mu minsi yahera yumvikanye avuga ati ivy'ibiganiro byo byo bibageje singeza kuganira nabo uko vyifashe gomiri mu minwe yabo aeroport mu minwe yabo ubu ivy'ibiganiro byo birashoboka aho ibintu bigeze
ndumva byanze bikunze bigomba gushoboka kubera ko nta yindi kugira ngo babone amahoro ni uko bagira ibiganiro amahanga yose ubufaransa bwavuze ko bagomba kugira ibiganiro mwabibonye muri conseil de sécurité basabye ko yuko bakora ibiganiro ko ikibazo cyo muri congo kigomba kuva muri mu nzira ya politiki ntabwo kiva mu mirwano M23 irashaka ibiganiro kongo rero ntabwo yemera M23 irumva ko igomba kuganira n'u Rwanda kuko ivuga ko u Rwanda aribo rurashigikira ariko rero narabyanditseho aribyo nabyanditseho nkoramo analyse kuganira n'u Rwanda ntabwo bizasobanura ikibazo cya M23 kubera ko u Rwanda bafite icyo baganira baganira ku kibazo cy'umutekano Kongo yagiye ivuga ko ishaka gukuraho ubutegetsi mu Rwanda icyo nicyo baganira noneho u Rwanda nabwo rukavuga yuko hari hari FDLR icyo nicyo baganira ariko mbere na mbere kongo igomba kumenya ko M23 ari abanyekongo ntabwo ibemera ko ari abanyekongo ntabwo yumva ko igomba kubavugisha niyemera ko ari abanyekongo icyo nicyo kintu gitangira kugira ngo ibiganiro bibi nyuma igomba kuva mu byo kuganira n'u rwanda u rwanda baganira kuri ibyo bibazo bafitanye bafitanye ibibazo kandi mu by'ukuri u rwanda si cyo gihugu cyonyine kiri hariya gishyigikiye imigwi hari uburundi buri muri congo muri sud kivu uburundi bwashigikiraga cisekedi uganda ubundi niyo m23 yabaga kandi uganda ntabwo bihakana uganda niyo niyo niyo bafite frontiere bunagana ifite frontiere na na uganda ntabwo ifite frontiere n'u rwanda ariko muri congo kugira ngo werekane yuko ukomeye ugomba kugaragaza yuko ufitanye ikibazo n'u rwanda ubundi mu by'ukuri kongo yagombye kuvuga ko ifitanye ikibazo na uganda ariko ibyo bintu ntabwo bigurisha muri kongo nibo bigurisha politikima ntabwo uvuze ngo urimo kurwana na uganda rero ibiganiro rero birakenewe bigomba kubaho byanze bikunze kongo ibishaka itabishaka izabijamo reka dusubire ku murongo nta yindi choice ifite dusubire ku mirongo ya telefone twakira twakira adelar adelar ikaze ku ijwi ry'amerika
ndabona muri icyo cyane ngaho kuri rya amerika yego herere gadera
umuyadori uhereye igitega ikarusi igitega ikarusi hariho igitega karusi
karusi igitega iyo ntego mbaho ni karusi irimo igitega
byari bincanze akabazo kawe rero
akabazo kanje mbona nk'intererano kubera twe radiyo vuba d'amerika bazi murundi bundi yumva neza barazi ibihugaye ariko turaraba turasoma ibintu nyine ku mbuga ngurukanabumenyi bimwe bimwe bihaca rero ku bwanje emuventura ni ukuri iyo bintu by'igisekedi yobumviriza yobumviriza ni abanyagihugu biyo kuko uko baje arabizi nabo nyine apfa kubyirengagiza none ko bisanze iwabo kandi urumva bagwa- ivyo barwanya birumvikana mugabo rero urabona bice bijamo impande nyinshi bamwe bakagwana ku ruhande abandi bakagwana ku ruhu umuti nyamukuru ni uko bakwicara bakumvikana bakavuga ati tubahaye turabemeye nk'abantu babasanga butaka bw'i kongo nibaza ibyo bizozana amahoro ubu nicyo kintu cya mbere kizoza ukubundi hoho kongo nizo bigeronka amahoro bofata bakwicara bakumvikana kuko umuti wa mbere ni ukumvikana ubundi ho bagumye bagwana bose bazotakaza ibintu ku mpande nyinshi urakoze cyane adelare ugira umunsi mwiza murakoze namwe yego twakire na tewo ku yundi murongo wa telefone tewo yikaze ku ijwi ry'amerika tewo uratwumva tewo Ndumva neza eh, aho uherereye hamba akabazo kawe
Ah, mperereye mu mujyi wo- mu majyaruguru y'igihugu cya uganda Mhm. akabazo cyangwa intererano
Ah, njye ndibaza nahoze ndeba sipiki sipiki z'aba- z'abayobozi ba gara bari bahagarariye igihugu mu nama mu kanama gashinzwe umutekano w'umuryango w'abibumbye ku isi Mhm.
nabonye ibyatangajwe n'ubushinwa nabonye ibyatangajwe n'uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika nabonye ibyatangajwe na- n'umuhagarariye new zealand ndetse na- n'ibya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo kinshasa Mhm.
bose bashiraga mu mu majwi igihugu cy'u rwanda kuba gifite ingabo muri kongo zino zino zihungabanya umutekano umutekano w'abaturage Mhm.
ndibaza ikiri ndibaza ikintu kiramutse gifashirwa na amategeko mpuzamahanga avuga iki ku gihugu kivogera ubusugire bw'ikindi gihugu kandi kiri gituranyi Mhm. Eh, na- niko kabazo kawe
Eh, ako niko kabazo kanjye ko nabazaga urakoze bwira umunsi mwiza
irakoze none ndaza kumumenya gusa hano ntabwo numva radiyo ijwi rya amerika ryasima no kuri social media Eh, ugume ku murongo wa telefone ah, akwishure ukihari alex mutwishurire ah, tewo ah, muri uganda agume ku murongo wa telefone
Eh, murakoze cyane Um, hari hari ikibazo aricyo bita mu mategeko ah, integrite territorial cyangwa territorial integrity Ah, ni ni ni principle cyangwa se ni legal principle i- i- pro- i- i- mbese iprotectinga ah, ndumva ab- abo mu- abo- abavuga abo mu uganda wenda yakumva icyongereza I- i- iprotectinga ah, ubusugire bw'igihugu ah, frontiere z'igihugu Ah, rero mu mategeko mpuzamahanga ah, iryo tegeko ah, rirahari ah, riprotectinga yuko igihugu kitagomba kuvogera ikindi Um, ariko nyuma mu bihugu mu bihe mu mu- mu bihumbi bibiri na na gatandatu ah, muri canada ah, na suzini havuyemo itegeko um, ri- rishobora guhindura iri ngiri risanzwe ni itegeko ri- bita ngo ni responsabilité de protéger cyangwa se mu cyongereza baryita responsibility to protect icyo gihe ah, ni itegeko bakoresha amahanga akoresha mu gihe igihugu kita- ca- cyananiwe gu- gu- guprotektinga aba- aba- abaturage bacu Um, akenshi ama interve- ama intervention menshi mu- mu- mubona na suzini menshi arimo manda yo kurwana abarimo ako ako gategeko kaba karimo iryo tegeko riba ririmo cyane cyane nko muri eh, Ivory Coast cyangwa se muri Libya no mu bindi bihugu nka Syria eh, bagiye bakoresha icyo kintu cya responsibilité de protéger rero ibyo yashaka kubaza wenda ni ibibazo bijyanye n'ibihugu by'abaturanyi bishobora kujya mu gihugu kindi amahanga bivuga hiki mu by'ukuri ntabwo byemewe n'amategeko rya tegeko nababwiye Ah, ariko ibihugu akenshi kubera imite- ibibazo by'umutekano mu- eh, regional ah, usanga bafite imigwi hari imigwi iri mu- iri mu- muri congo eh, i- ishaka gutera uburundi icyo gihe uburundi buvugana n'u- na congo kugira ngo bushobore kuba bwajya mu gihugu izo koperasiyo bilaterale zikabaho bakaba ba- ba- ba- ba- baca mu- ku ku mafrontiere bakagenda hari n'igihe rero bashobora kugenda bagafasha ariko bitemerewe icyo gihe nicyo usanga ibihugu bihakana ko bitahageze kubera ko bitemerewe n'amategeko Um, akenshi eh, babikora kubera eh, sekirite mena sekiritere ziba ziba mu kindi gihugu muri congo rero usanga bakunda kuvuga ngo ibihugu by'abaturanyi biza kutwiba iminere zabo ibyo bintu mu by'ukuri hari intambara zose zabaye zirimo u rwanda zirimo burundi zirimo uganda ibyo bihugu byose uko ari bitatu bihora muri congo ibyo bihugu byose bihora biba involved muri congo kubera impamvu zitandukanye akenshi usanga bavuga u rwanda gusa ariko uburundi bugize iminsi burimo kenshi kenshi cyane busanzwe bujyayo bukagenda butagiye muri bilaterale bukagenda bwonyine ushaka gushaka umugwi ushaka kuzabatera ibyo rero biragoye kuapurika iryo tegeko muvuga ahantu hari ibibazo geopolitike ibibazo by'umutekano ufata akarere kose icyo ngicyo biragoye kuapurika umutekano kuko umwe yakoreye uwundi nabi undi yakoreye uwundi nabi ubwo noneho ugasanga hariho ikibazo kimeze nk'imigwi yose iri hariya muri congo irwana yonyine murakoze cyane twakire na tewo watahukiwe tuguseze
murakoze ahubwo nashaka icyo nashaka kubaza umusesenguzi cyangwa umunyamategeko mugabo wihuta kubera ndafise na bateri feble citizen ku murongo arindiriye wihute nihute cyane reka nihute cyane nashaka kumubaza arabona emuventitura ishobora habura muteba hakomeza ibiganiro bya rwanda muri angola ishobora gufata kugishobora kuva muri uriya mujyi wa goma yafashe ndetse n'ibindi bice yafashe cyangwa arabona iri siriyasi mu gufatira kino gihugu cya kongo bigahira ku buyobozi buhariye nta kibazo mu musesenguzi murakoze urakoze akwishure ukiri kwama duce twakira na citizen banze umwishure alex aha anyishure yego
ndumva ndumva ukuntu bigomba kugenda niba niba guverinoma ya kongo yanze imishikirano cyangwa se kuganira icyo gihe barakomeza ndumva ko barakomeza bafata indi mijyi barakomeza ahandi hantu hari n'abantu benshi b'abawupoza urumva hari ikibazo cy'abawupoza benshi bari hariya muri kongo hari ba katumbi hari ba kabira bahunze ubwo biratuma abandi bawupuza bose bumva bashobora gutangira nabo ikindi kibazo cyabo ahandi hantu alo mu gihe ni imishyikirano rero icyo gihe bisinzi rero revandikasiyo cyangwa se rekaye de shanje uko zimeze za emventura ubwo gushakisha ukuntu bazishyira mu bikorwa ibyo byatuma emventura ihagarika imigwano abasirikari bayo bakajya mu gisirikare cya kongo ubwo noneho bakagabanya imyanya nibyo bakora ariko cyane cyane si imyanya bashaka ndumva bashaka kugira ngo kayi de shanje cyangwa revandikasiyo yabo babe kongo yayashyira mu bikorwa kandi hakaba hariho abantu babahagararira hagati kugira ngo ibyo bintu bijye mu bikorwa ndumva ari uko nagusubiza yego urakoze urakoze tewugira umunsi mwiza
radiyo iri amerika murakoze cyane twakire citizen nawe citizen ikaze ku ijwi rya amerika citizen uratwumva citizen uratwumva uherereye he citizen ngira ngo aragiye ariko itanga ishaka nawe twumve ko atwumva itangisha ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane uhereye ga itanga ishaka
ni kigali mu rwanda akabazo kawe intererano
bonge nakomeje kuhakurikirana ikiganiro byiza muri kutugezaho ndagushimira cyane umutumire yasobanuye uburyo ki emu ventura cyangwa se emu makumyabiri na kabiri yatangiye na gatatu apana na kabiri byayo byo muri kongo ya makumyabiri na gatatu wafashe yabisobanuye neza buri muntu wese n'utabyumvaga babyumvaga ukundi cyangwa se akabyumva bitagendanye n'uko ibibazo bimeze yabisobanuye neza ikindi kintu numva navuga ni nk'inyunganizi leta ya kongo ko buriya umujyi wa goma wo wafashwe leta ya kongo ni ukwicara ikaganira nawe mu makumyabiri na gatatu kugira ngo ibibazo byabo birangire nk'abakongomani nuko ngende mba gusa mwakoze yego urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego namwe yego alex mukungene mudusesanguriye mu kanya muti m mirongo ibiri na gatatu ibiganiro bitabaye irabandanya ifata iyindi miji buke buke buke buke buke buke hanyuma ari nk'amwe ibyo biganiro byoba bikagenda neza bakumvikana bakabaha ibyo bashaka ubona igihe bamaze babirondera ari bizoza bikarama cyane n'amasezerano azoza n'ubundi gasubira ikabyuka nk'uko yari yaryamye
icyo ni ikibazo cyiza cyane murakoze diane icyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko ibibazo biri muri congo ntabwo ari ibya emuventiwa gusa hari ibibazo bya guverinanse hari umuntu waje wabibajije kare ndabimezanya nawe ko ibibazo biri muri congo ntabwo ari iby'amoko gusa hari ibibazo bya guverinanse guverinoma ntabwo iba ifite imbaraga zikomeye na insitisiyo zikomeye kuba zashyira ibikorwa by'ibyo emuventiwa ishaka icyo gihe rero ndumva hazaba hashobora kuba ikintu kimeze nka nka force ziri hagati interposition cyangwa se bagasaba bagasaba yuko abagwanyi ba M23 baguma muri este akaba ariho bakomeza gucunga abantu b'iwabo bicwa abantu benshi bari muri M23 nka mirongo itandatu ku ijana ni abarwandofone b'abahutu n'abatutsi bagize ibibazo icyo gihe sinzi rero nubwo leta yabemerera icyo kibazo cyabo kirakomeye nubwo leta yabemerera ese leta ifite imbaraga zo kubishyira mu bikorwa biragoye icyo rero sinzi ikare de charge ikondisiyo emuventi wayasaba kugira ngo irabizi kubera ko ibibazo byinshi byagiye biba urabona ibingibi biva muri muri sani siti sani siti bashyizeho itegeko bahindura konsitisitiyo bemeza yuko hagiye kuba igihugu cyiza gifite amahoro cyemera abantu bose kandi ayo moko atotezwa azafatwa neza nta kibazo ariko ntacyo zatanze nubwo byanditse mu nyandiko ntabwo leta kenshi ziba zifite imbaraga zo kubishyira mu bikorwa cyangwa se ziba zinabishaka usanga abapolitisiye bakomeza bakabikoresha kuko kugira ngo ube umunyamateka muri congo muri esite cyane cyane ugomba kugaragaza urwango ugomba kugaragaza urwango wanga abatutsi kugira ngo uronke vote alo icyo kintu rero
ibyo nyine bishingiye kuko ku byigwa byakoretse bishingiye kuko ibyo muvuga
ibyo bintu bishingiye kuri za ideoloji iz'amoko zimeze nka ziriya z'ubwicanyi bwabaye mu burundi zabaye muri congo nako mu rwanda cyane cyane mu rwanda ariko ariho twavuga ni ideoloji ziva mu bakoroni ariko muri congo ho babikoresheje nk'ubucuruzi muri politiki ya kongo abapolisi b'abanyekongo nta kintu bakorera abaturage mu gihe batabakorera ikintu batabakorera abaturage bagomba kubabwira ko bazobirukanira abantu runaka tuzabirukanira abatutsi tuzabirukanira abanyarwanda niko babivuga bavuze gutyo rero ubwo abaturage barishima kuko bababwiye ko aricyo kintu cyiza kibaho dusubire kandi dusabe kugira ngo ntituvuge abantu batari badashobora kwisigura tugume gusa ku busesanguzi butajya ku kwagiriza kanaka cyangwa kanaka twakire olivier ku wundi murongo wa telefone olivier ikaze ku ijwi rya amerika olivier
yego uratwumva
ndabumva ijana ku ijana aho ni sawa uherereye he natwe turakumva neza uherereye he
mperereye mu burundi akabazo kawe
akabazo kanjye nashaka kubaza nashaka kubaza uwo mutumire ni igiki gituma amaleta agira ikumira ry'umugumwe kandi twese tugira uburenganzira bumwe bungana
aho ushaka kuvuga umurwi turi muri ibi bya kongo cyane
muri ibi bya kongo nyine
kureka ku ishuri ariko usigure neza gukumira uvuga ni ukwahe kudashaka kuyaga
kudashaka kuyaga na bamwe kuko urinze ubona umugumwe ufata ibigwanisho bicira umuriro haba hari impamvu kuko nta kuntu ukwiyadukiza gufata ikigwanisho ata mpamvu nyamukuru iba ihari yego urakoze ubwira umunsi mwiza ngaha mu burundi
murakoze akabazo ka olivier mu burundi alex yego
olivier urakoze cyane nibyo muri nababwiye yuko hariya emventuwa ni imwe muri gurupe zirenga magana abiri na mirongo itanu ziri hariya muri congo hariho amagurupe y'abarundi hariho n'amagurupe y'abanyarwanda fdl hariho izitwa umuntu zaritabara ziri muri sidikivu na efuneri iracyahari hariho na idf noneho hakaba n'izindi muri turi zitwa za kodeko ariko cyane cyane ikintu ikibazo cyawe ukuntu ari cyiza usanga amagurupe menshi cyane leta irayafasha nasozi ivuga yuko mirongo inani mirongo inani na gatanu ku ijana z'ibikoresho z'intwaro zose ziva muri kongo mbese zitangwa n'abayobozi ba kongo zitangwa n'igisirikare cya kongo bakaziha
zikaziha ayo magurupe ayo magurupe amwe bakayemera bakavuga ngo aba ngaba ni wazalendo wazalendo bisobanura ngo ni patriyote abo ni abantu bimobilije bonyine batabarekrute bataronse formation ya gisirikari bakabafata bakabita wazalendo ubundi bagumye gufata na M23 bakayita wazalendo ubwo noneho ikibazo kiba kirangiye hari n'abandi bo muri bo muri Sud-Kivu bita za twirwaneho ubwo nabo bari kubafata bose bakabita wazalendo none ubwo noneho biba bisobanura yuko mwa integre igroupe zose imigwi yose mwa integre ubwo noneho n'amadoleyase yayo mukayakuraho ariko ubu bafashe imigwi ya M23 bafata n'undi mugwi w'umunsi Kivu bazita ko arizo banzi nibo banzi b'igihugu ADF ntabwo bakivuga urabizi ko ADF ari ikintu gica gica kica nabi cyane gifite na na aspect connection y'ibindi bihugu byo muri Afrika hari hari umugwa witwa Kodeko wica nabi cyane ako ntabwo bawuvuga ugasanga bavuze imwe imwe niyo bayivuga niyo bagwanira niyo bagwanira kandi kubera yuko baba bayigize enemy bayigize abanzi iyo migwi ikikomera ikikomera kubera ko bayigize abanzi bafasha abandi bose bakabagira ko ari batari badafite batari ilegal batemewe bakabateka icyo nicyo kibazo rero kiri muri kongo ni muveze guverinance reka dusubire imigwi yose iri ilegal imigwi yose iragwanya leta aba ari ikibazo bagomba kureba icyo bagwanira reka dusubire ku murongo wa telefone twakira kudra kudra ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga
yego murakoze cyane mbanje kubashimira kuri kano kanya mu mpaye uhereye gakuda
muri afurika y'epfo johannesburg akabazo kawe cyangwa intererano
jewe akabazo kanje nari nashaka kubaza uyu mutumire wacu muhinga bimaze iki kurwanya umuntu ukamugwanyiriza mu gihugu gituranyi utanabifitiye ububasha utabifitiye uruhushya mutavuganye kugira ngo bakwemerere kwinjira kuko turabizi yuko hari amategeko amategeko ndengambibe igihugu kwinjira kurondera imigwi yoba ikigwanya cyangwa yoba ikidurumbanya umutekano wacu bisaba bica mu nzira zizwi none mu gihe bitafashe intumbero ngo bice mu nzira zizwi urabona yuko kongo itarira busema ntabwo akabazo kanje kamwe rudende
reka ubanze ugume ku murongo ko ndumva ikibazo cyawe ntagitawe neza sinzi ko yagitahuye watahuye ikibazo cya kudiraga alex
bukeya bukeya yakongera gusubiramo uvuga uvuga ariyo ninde bavuge amazina kugira byorohe niho bica bitahurika igihugu kivuge abo uvuga ubavuga ubita uko bitwa kudra uratwumva subiramo banza usubiremo
mvuze nti ikibazo cy'uwanjye nashaka uwo muhinga amfashe gusesangura cyangwa kumpa umuco ku bijyanye n'icyo n'icyo emventura iri kwiragwanira muri congo cyangwa u rwanda cyane cyane aha ndavuga u rwanda ko ruragwanira muri congo kuko birazwi neza yuko niba ko u rwanda ruvuga yuko rushaka guhiga umugwi wa fdr waba warakoze ihonyabwoko mu rwanda bakabasanga muri congo kubagwanirizayo none ndagira yuko bifise intumbero bicamo bifise inzira bacamo igihugu gishaka kuja kurwanya imigwi yoba ikidurumbanya imigwi y'ikirobe yoba ikidurumbanya iyo biri hose birafise inzira bifata leta y'u rwanda yari kubisaba leta ya kongo ati nubwo biri uko mwebwe hari abantu mucumbikiye rero abo bantu turabashaka nimba bitabaye uko naho nibaza izindi nzira zizwi abantu bashoboye kwicara bakavugana bitarinze gufata ingwano kuja mu bintu by'imigere n'ingwano ego akabazo ukaratomoretse alex ego nakumvise olivier bo mbere ko usubiza ikibazo bino bihugu by'akarere byose bagiye bishingikira imigwi kuva muri sosante mu burundi bwashigikiraga umugwi witwa murerizme hariho abantu babo bari bari bujumbura mu gihe cya efuperi mu butu yashigikiraga habyarimana kugira ngo bagwanye efuperi ubuganda bwashigikira efuperi nyuma u rwanda rwashigikiye afudeli rushyigikiye rcd nyuma uganda ubwo nabwo uganda yashyigikiye abitwa mnc nyuma yagiye no kurwanya abitwa ba adf adf mbese mu karere bose n'ubu ngubu burundi buri muri congo buhiga umugwi wa retabara bwagiyeyo no guhiga n'abandi bari ba forebu n'abariya ba esineri kongo yafashije cndd na fdd kujya ku butegetsi ni kabira babafashije kujya ku butegetsi cndd na fdd bari bari muri congo bagize igihe kinini bari muri katanga bari muri sidikivu mbese ibyo ni ikintu u rwanda ntabwo ruri yiniki ni ibintu ni fenomene isanzwe ibyo bihugu byose umwe ababitse umwanzi w'uwundi umwe ababitse umwanzi w'uwundi burundi ya paronta bwashigikiraga abitwa ngo ni p5 b'umugwi w'u rwanda
reka twakire n'ibintu bisanzwe so ibyo yabazaga byiza cyane ndumva hari ibiganiro byagiye biba hagati y'u rwanda na congo kugira ngo bademobilize abo ngabo sintekereza ko cyari cyo kibazo ikibazo cyagiye kiba ni igihe igihugu cy'u rwanda cya congo cyagiye gitanga amamenasi ko gishaka gukuraho ubutegetsi bwa gukuraho ubutegetsi bw'u rwanda bufatikanyije n'uburundi bavuga ngo barashaka gukuraho ubutegetsi bw'u rwanda icyo gihe noneho u rwanda rwahise rubona ko iriya menase ya fdr ikomeye izabaho abo bantu bavuga gutyo nta kuntu waganira nabo icyo kintu cyahise cyica umutekano mubi bibutse yuko emventura yatangiye igira umwaka n'igice u rwanda bataruvugamo u rwanda rwari ruri ubucuti ruri furendi na cisekedi bari inshuti cyane babyinana i kigali abagore babo babyinana basangira za wayine
reka alex nk'uko navuze tuze kwirinda kuvuga abantu amazina yabo n'ibintu tudashobora kurongera ibyemezo ubwo nyine kugira ngo ntihagire uwo turengera karimbi jean claude akabazo kawe kihuta mu masegonda make
akabazo ndabifite hano mu rwanda ahantu bita mu kicaro wihute
ariko akabazo nayo mfite ngo ari amasezerano yo muri rwanda ari amasezerano muri rwanda kisegeti kubera iki ariya atayubahiriza ngo turebe ko hano mu burasirazuba bwa kongo haba haba umutekano
reka si kuvuga ko reka ndamuhe akwishure mu masegonda make bwira umunsi mwiza
yego alex mwishe mu masegonda makenya gusa kugira ngo tuguseze yavuga we yavuga ngo kwereka ikongo itubahiriza ariya masezerano ya rwanda ariko reka tuvuge impande zose kwereka amasezerano ya rwanda atubahirizwa mu masegonda makenya kugira ngo basezere mu kanya
amasezerano ya rwanda yayimplikaga ibihugu ntabwo yayimplikaga bya imventura yari ibihugu yari hagati ya kongo n'u rwanda kubera ikibazo cy'imitekano yabo bateranye nicyo baganiraga impamvu batumvikanye nyuma yaho u rwanda rwagiye rusaba yuko ati ntabwo ikibazo mufite kizarangirira mu byo turimo kuvugana nawe mu turimo kuvugana namwe ubwo noneho mugomba kuvugana na emventura nibo mufitanye ikibazo ibyo biganiro rero ntabwo byashobotse kugira ngo bikomeze nuko alex mvuka tubashimire twibutse ko muri umuhinga mu bya politiki n'imigenderanire y'ibihugu mwakoze ubushakashatsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika ejo nitwongera kubitura muzotwitabe
murakoze cyane diane murakoze yego nuko nshuti bakunzi bacu aha niho rero ikiganiro muri isanga cuno munsi gice kigarukira mwakoze kudutega abiri abatwandikiye kuri facebook tubashimire abariko baratumviriza namwe bwe mwakoze ivya repubulika ya demokarasi ya kongo turaza kubibandanya amakuru yacu ari imbere mushobora no kuja ku rubuga rwacu wezitata akaburungu radio yacu voa akaburungu com murahasanga inkuru zitandukanye zivugwa kuri repubulika ya demokarasi ya kongo haba igoma uko icuka cifashe haba mu rwanda bariko barahahungira canke abariko baratahuka basubira muri repubulika ya demokarasi ya kongo izo nkuru zose turazibategurira muzisange kuri urwo rubuga kuri mikro mwari kumwe na diane ninahazwe yakoze nadia taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubipfurije umunsi mwiza